muracyumvira radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na thomas kamirindi murimo muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no ku mirongo migufi short waves cyangwa se onde courte kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda no mu burundi mu burundi komini kiremba ifite ikibazo cy'umuyobozi n'ibijyana nacyo twe muri komine kiremba turahomba cyane kubera ko hariho ibintu by'amadosiye menshi dushobora kurondera kubera ubukene bwa musitanteri tugasanga tubironka twayipfaje ko natwe yitwa umuronka kuduturanka byangombwa ariko dufise musitanteri aba ni abanyagihugu ba komine kiremba ni amakuru rero nibyo turimo abanyagihugu bo muri komine ya kiremba y'intara ya ngozi bafite ikibazo cyo kuronka zimwe mu mpapuro nkenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi nta musitantere bafite uwahahora agiye kumara hafi amezi atatu ari mu ibohero ni inkuru ya jean bosco ndarurinze
kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka komine ya kiremba y'intara ya ngozi ntigira musitanteri uwahora ayirongoye siriyake nkezabahizi yinjijwe ibohero kuva itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene abanyagihugu bamaze iyo minsi yose batagira musitanteri bavuga ko hari byinshi bahomba twe muri komine kiremba turahomba cyane kubera ko hariho ibintu by'amadosiye menshi dushobora kurondera kubera ubukene bwa musitanteri tugasanga tubironka wagenda kubirondera ugatanga amafaranga imbere bakakubwira ngo uza kubitora ugasanga bagende kwishyuza ntibabigure nk'akarorero rero kuja kurondera urupapuro kugira ngo mpinduze ibiharuro ibi aho narimo ndasaba akazi bagahora bambwira ngo uzogaruka uzogaruka urumva rero ko ari ingorane nini cyane duhura nayo kubera ko aho ushakiye ikintu ntukironka k'uwo mwanya rumwe muri izo mpapuro zitangwa na musitanteri gusa ni ikarata karangamuntu ni urupapuro rukenerwa na benshi kubiyunguruza kikaba ikibazo kinini ngo niko bimeze kubera na twebwe abantu dutora amakaranga harimo bamwe batatoye amakaranga muntu yo gutora kubera musitanteri wacu atawuhari hari abantu benshi bari kujya kwiyandikisha gutora umukaranga muntu ubwo ntabwo barose dusaba yuko musitanteri wacu twamuronka hama tukaronka ubwo bukaranga muntu akigiye kingana gute mutamufise akiye amengarace nk'ikiringo cy'amezi nk'abiri mbese ari atatu hari n'izindi mpapuro ndangamuntu nyinshi zidatangwa ku muntu adafise iyo karata ni kumena kirema turafise ingorane iyo dushatse kuja nk'ahantu ndakwaza ibyangombwa tujya kuyibaza ntihanyuma ntihabiduhe kubera atabise kandi dufise ni kumena kiremba twayifaze ko natwe yitwa umuronka kudutora nka byangombwa ariko dufise imisitanteri ari hagufi yacu mikomene yacu nk'iyo dufise abana kwa muganga turinda guca kw'ikomine mugabo atabyo dufise numva ntabyo baduha udafise akazi gapapuro mama bamaze kutunyigana ko hari ikiremba kwa misitanteri mugabo imisitanteri hari rero ntibikunda dusaba muri komine kiremba yacu ko twari nka misitanteri adadufasha byangombwa iyo tubikeneye umwe mu bigeze kurongora ikomine imwe mu zigize intara ya ngozi avuga ko impapuro zibiri arizo atawundi muntu ashobora gutanga atari musitanteri iruhande y'ikarata karangamuntu uwo yigeze kurongora komine aravuga n'impapuro ndangamatongo mu nama mpanuzwajambo ya komine kiremba ntaco bashima kutubwira kuri ico kibazo bagashikiriza amakenga yo gutanga amakuru ku iradiyo ifitaniye amatati n'ikigo cya leta kijejwe kugenzura amakuru cnc naho basiguriwe bikwiye ko abamenyesha amakuru babandanya gukora kuri iyo myitwarariko y'abanyagihugu bo muri komine ya kiremba buramatari w'intara ya ngozi arubera nduwimana amisha ko azogira ico ashikirije muri iyi ndwi igiye gutangura umusitanteri wa komine kiremba agihagarikwa bimwe mu bimenyeshamakuru bikorera mu burundi vyaranditse kuri iryo hagarikwa ryiwe nk'ikiriho cyanditse ko yahagaritswe akurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano wo hagati mu gihugu atteinte à la sécurité intérieure de l'État mu rurimi rw'igifaransa ico kimenyeshamakuru canditse ko musitanteri wa kiremba yakinishije impunzi z'abanyekongo mu mugwi w'umupira w'amaguru wa komine hari mu rukino rwaheruka kuwuhuza n'umugwi areruya fc w'umukuru w'igihugu asanzwe akinamwo ico kinyamakuru canditse ko mwene izo nkino zikunze guhuza umugwi w'umukuru w'igihugu arimwo n'imigwi y'abanyagihugu ata munyamahanga arekuriwe kuzikinamwo uyo musitanteri yahagaritswe yagira kabiri arongoye komine ya kiremba kuva hashyizweho inzego zavuye mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uwo yasubiriye akaba yabaye bubogozwe n'inama mpanuzwajambo ya komini ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika jean bosco urakoze tuve noneho muri komine kiremba y'intara ya ngozi tujye muri komine mugamba ya- y'intara ya bururi ho abantu bitwaje ibirwanisho bishe umuntu umwe muri iki cyumweru ni inkuru ya fidelite ishatse twabagejejeho tubiyas- tubasubiriramo
mu kirabo kiri ku musozi wa donge burasira niyo abantu bitwaje ibigwanisho bateye mu ijoro ry'uwa gatatu rishira uwa kane ahantu hatewe hari utuzu dutatu tw'ubunywero turi hamwe amakuru dukura mu bahateramiye no mu bahadandariza amenyesha ko ico gitero cabaye igihe cy'isaha imwe z'ijoro zibura kiba camaze iminota mirongo itatu hariho abantu bariko baranywera kuri aka kabari hanyuma rero abantu bari bicaye hanze nibo batanguye kubona abo bantu bashitse babaryamika hasi bamwe bari bafise inkoho abandi bari bafise ibintu vy'ibihiri bashobora bahera ku bari mu rugo kubakubita babafatirako inkoho uyu muntu yishwe arashwe yitwa kanjori anise yari umukukuru ke mu gisirikare akaba yari asanzwe ari umumenyeshamana wo mu idini rya gatolika gusiga isari kuri uwo musozi wa donge burasira bamwe bari bateramanye n'uyu mutama bavuga ko yarashwe mu gihe yariko aragerageza guhunga inkoni yariko arakubitwa uwo mutama niwe bashikiyeho kuko niwe yari ku ruhande ngaho owe aho yari yicaye yerekanamo agacupa twe natwo twari mu nzu sa twumva n'inkoni ziriko ziravuga bati ryama hasi ryama hasi za nivyo mufise za nivyo mufise niho rero uwo uwo mutama niho yagenda kubwira ati inkoni zamwishe acagira ati nugupfa nugupfa je ndirutse niho rero basha bamurasa amasasi abiri ariko aryamye rero naho bamurashageze canke yagumye yiruka Ah, yagumye yiruka yararashwe bamurashise ngaho imbere y'inzu aje naho vyaciye vyankira ku bijyanye n'abakora ico gitero amakuru twashoboye kuronka ku rubuga amenyesha ko bari abantu bambaye impuzu zisanzwe kandi bamwe muri bo bari bafise inkoho abandi nabo bari bitwaje amahiri ibintu vyibwe bitaramenyekana igitigiri bigizwe n'amatelefoni ngendanwa hamwe n'amafaranga n'ibiyeri ayo makuru nyene yemeza ko zina muntu wese yari muri ubwo bunywero yibwe uyu mukenyezi yariko adandaza muri kamwe mutwo tubare amaze kubabona yarinyegeje ariko yahavuye anyeguruka ku gahato ngo turasabye umuntu yoba ari muri kontware ngo yizane wenyene yishikane ngaha n'ivyo afise vyose adasizemo na kimwe ngo tumusanzeyo tuca tumurasa baca barasubira baramurika baca barambonaho ndyamye bati ubu nyene vyuka ca ndavyuka ca ndakora mu mufuko ahari ibihumbi mirongo itatu na bitandatu ca ndabibaha batizana ayandi nta mahera yandi mfise baca bamfatirako inkoho ngo ubu nyene utazanye ayandi ngo ntukeneye kurera abana bawe ngo ugira ubate utabareze ngo urahe ivyo abana bawe bapfe ntijewe n'imana yo mw'ijuru irabibona ko atahera rindi nibikiye nijewe nimugira ico mushaka baca bambwira ngo ngo tu ryama hasi ubwo nyene ngo ubikinda baca bambwira ngo ifuke ngo kandi wunamutse ngo urakabona baca baratwugarana abakoze ico gitero twasanze bataramenyekana kandi nta n'uwo twasanze arafatwa ku mvu z'amatohoza ku mutumba wa donge burasira urongoye zone muramba umutumba ukukira hamwe n'urongoye igipolisi mu ikomine ya mugamba bazindutse bagirisha inama abanyagihugu baho abanyagihugu bo bavuga yuko batatabawe kubera ko atakindiro c'abajije umutekano kibegereye ku ruhande rw'intwaro naho bagiriza abanyagihugu ko batigera batanga amakuru ku bajeje intwaro n'umutekano ikindi babagiriza ni uko ico kirindiro basaba cahigeze ariko bo nyene ubwabo akaba aribo basavye ko kivanwaho umwe muri abo banyagihugu yatwigana imvo zatumye kihava hanyuma rero bari baduhaye inzego z'umutekano kugira zi- ziraducungera mugabo bivanye rero n'ingene bamwe bavuga ngo abagore babo ngo basigaye ba- abagore b'abasoda abakobwa babo ngo basigaye ari imparaya ca rero barungika mu mesaje mugabo si abanyagihugu abanyagihugu baragoma umutekano sinzi ko bari intego bari bagomvye ko bazoratugirira nabi batwiba naho biri uko abanyagihugu bari muri iyo nama basavye bashimitse ko bajeje umutekano bozanwa kuri uyo musozi ariko rero umukuru wa zone yabo yabwije ijwi amerika ko mugabo abanyagihugu boguma bakingira ikibaba abo bitwaje ibigwanisho ko naco kirindiro cohaza ataco vyobamarira nibona sipriya Eh, ba- naho babisabye uyu munsi twababwiye tuti ubwa mbere imbere yuko n'ico kirindiro kibanza kuhagaruka nibabanze bamenye gutanga inkuru arico biketse bakivuge hakiri kare kuko nabo bajije umutekano naho twobarungika abanyagihugu badakoranye ntaco bazokora uyu wamenyeshamana wo mu idini rya katolika yishwe inyuma y'uwundi mupatiri yarashwe arakomeretswa mu ijoro ry'uwa mugweshira uwa mbere mu ntara ya mwaro kuri uwo munsi nyene mu masaha y'umurango hakaba hari n'undi mupatiri yatowe ikiziga mu biro vyiwe mu ntara ya gitega mu itangazo umushikirizamanza wa kiziganza repubulika yasohoye kuri uno wa gatatu yamenyesheje ko abantu icenda bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza kuri uwo mupatiri yarasiwe mu ntara ya mwaro nayo ku watowe ikiziga mu ntara ya gitega iryo tangazo rimenyesha yuko amatohoza akibandanya muri komine mugamba mu ntara ya bururi fidelite yashatse ijwi rya amerika
murika murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri nkurikira ukuri ubuheruka muri murikira ukuri ariko gafundiro ngaho utigirishije uravye ubuzima tubayemwo ngaha bugiye kugenda gute hiyongereye kw'izindi nkunda ega muhehetse ingorane nyene turimwo nabo nyene n'ubu burya wiyumviriye kubera ko abategetsi bo ngaha ibugo bafashe ingingo yo kubugarira ikambi aha we ntubona ko bashaka kudutuza mpaka twomotse muhehe muhehe iki ntawe kutekavya murika murikira ukuri akajoni ndambaye ibara muri Nibiki?
gasore Iyindi.
yatakaye ntamubuze wa muntu humura ntiyatakaye gasore yaraye iwanje we mana urakotse iye njye nagiye numva umuntu adodoha mw'ijoro hama rero ngiye kuraba nsanga ni gasore n'ubwoba bwinshi icyuya camurenze nijoro hoho Eh, eh.
byarabaye ubugesera Eh?
nagiye numva arandamuka mwitira ko minduru ngo turahiye turahiye turahiye ngo baraduturiye baraduturiye aha ararahira ko adasubira no kurara mu nzu iwacu ngo arigiriye mbere none imana ishimwe urampumurije aho aho uba urazi ko yashimye kuzi iwanje mbona wo mureka akaba yigumiraho
byahavuye bigenda gute
mbega ye mugwagwa murarushobora ko mwebwe mwimenyerere zimwe z'ikizungu
ewe kadude nawe mbega uribagiye kwa kagwa ariko kadukujije asha naka kari hano wokishinga ni ukuri niko genda katamugaraguye oya shasi neza nasanze nagize amazi menshi Nasha.
Eh, none ndabongera utuntu oya nukuri urakoze eh ugomba gahave kanduga mu mutwe ngo muregwe utaranambwira n'icyo wampamagariye
nawe n'utusi two twakuborera teganya yabo nasukemo utundi Hasha.
ego hasi ndavyemeye simpave mpanwa ngo nagambarariye abatware
Ah, uhanwa nyene Eh, oya geze iyo nawe
urumva rero muri sho Eh, urazi ko umuntu yikora ku mubanyi yego nashaka nyene ndabagore mumfashe gutegura urubanza rwo guca ku mazi ikasi ukungora n'ukuri oya nzoba nkoze ico nategereza aho Eh, urabona ko gasore yemerewe nabi cyane yego Mm, duciye ku mazi ngira nawe nyene vyomufasha akaruhuka ku mutima sha urya mwana yaramerewe nabi n'ukuri reka wa muntu wereka Mm.
ndiko ndiyumvira rero ko urubanza rwobera hasigwa na zibera tukubaka amahema harya bahora baba ha? ubona gute ngo tuba tubigize neza ariko bibereye haho urugo rw'umuhisi vyoba vyiza ego nivyo je ndumva ko vyari kuba vyiza mugabo ntinya ko gasore asubiyeyo yohava atonekara bikamuvyurira agahinda sha burya igikomere yatewe n'urupfu rwa mama wiwe ni ukuri bizofata umwanya kugira bimuheremo
mugabo nivyo ntubesha none gabasha urubanza ruzoca rubera hehe jewe ico nibaza reka ruzobera iwawe kadede kuko n'ikiganza urabona ko cabereye iwawe ntego ntaco reka tubigira uko nyene aho rero na se wabo wa gasore sinzi nuko yoba yaramenye ivyabaye ujya imurumbi ntiyoberana usanga yarabimenye aha naragerageje ndatelefona ku nimero yari yarampaye biranka oya usanga ari ingorane y'umuhora hari igihe usanga ikirere kimeze nabi bikagorana gutora umuntu ari- ari hakurya ibugo em sinzi kare na kare ntabwo yahora ihera atanterefonye tukavugana reka yemwe tuzogira urubanza rwo guca ku mazi mucuzi atigeze anamenya ko muramu we yashengeye urazi none Eh, reka basi tuzocisha itangazo kw'iradiyo Eh, gutega hewe bon ndafise umugenzi akora kw'iradiyo hariya muri vile aho ndaja kuraba ndaryandike hanyuma ndarimo urungikira woba ugize neza asha ni ukuri muba mukenuye hanyuma ikindi naco simbona ingene tuzo kwicarika abantu oya ntugire ikibazo ibikoresho byose by'urubanza umwe wese azozana ibyo afise ivyo tudafise navyo tuzoheza tubikote none gasore wewe tuzogira urubanza mu gahinga gayemwe Eh, mbe nubu aracari kwa john Eh, n'ubu niyari yaranse kugaruka muhira oya ntaco mureke usanga kwa john ariho yumva ko atekanye mu mutima mureka barigumirayo nta ngorane
mbe muta muta ivyo ni biki Eh?
Nagomba ivyo urimo shi- ni biki nagomba shiga agahema ushinga ihema hehe Eh? ubwo urubahuka none bakubwiye ngo ndagushinga ihema ngaha jewe niho kazuba yari yanyeretse bani hakaziba yari yanyeretse aho nta soni ntuzubire kwimba ngaha bagabo ba mama sinsubire ku- kwimba kandi ariho banyeretse nsubire kwimba kandi ariho banyeretse ndakubwira ntusubire kwimba aho uza kunzibira aho nahora nja kubera iki none ugiye ku- kwimba ngaha ariho nahora nsohokera jewe mu gusohoka nzohora camera amababa nguruke nk'inyoni eh nzohora nsohoka gute ntibishoboka ntusubire kwimba ngaha rero kirazira
hemwe nibikiga hemwe izo nduru nibikiga mana yawe witondoro ni iki umuhe harambugije ngo sinubaka ihema imbere ye ntu nakubwiye ko udasubira kwimba ngaha rero kirazira none wakubuza kubera Weye, nta soni None twari twumvikanye wa munsi tugira inama Ngeho yawe.
kuwe none uvuga ngo wa munsi twagira inama twari twumvikanye ko bazoca baza kutuzibira Ivyo Eh, bavuye, ivyo nyene, kuwe niyo yayo.
Eh, heraba nawe heraba aha hantu yimvye Teka itegereze hariya.
raba raba raba aha nzoca Ucamurongo. ubaye ibeni rero aho niho haje ukarengana yampaye inka kazuba urumvise rero atanguye n'ivyo kuntuka ngo mbaye ibeni Eh, eh, uh, mbe mbe n'ahandi nyene ko ari ivyo nyene Ni- ntibari kurondera ahandi babashira atari ngaha baza kongerereza ingorane nizo twari dufise zari zikwiye umviriza hemwe umviriza Umviriza iki?
none gahemwe Iki?
hemwe umviriza ndababarira Umviriza iki?
twese ngaha turi impunzi tugowamwe none turi impunzi bataja kutuzibira none ntibashaka kubaho ntituje mu byo gutanatana k'ingorane yewe twese uko turi ngaha turagowamwe ngo tugowamwe tugowamwe gute ubuhonyene kuva baje guterana imiragwe nyabuna dukwiye gushyigikirana kazuba kuva baje dusigaye turaranako turyamanako huwe nta n'ukironka n'ahahonyora
ntituje mu byo gutanatana kw'ingorane twese uko turi ngaha tugowamwe ni hahandi nyine abantu tuzi ingene turi.
Bagende hariya.
aho guterana imiragwe nyabuna dukwiye gushyigikirana ndabizi ko hari ingorane y'ikibanza cyabaye gito kuva aho ababene wacu b'impunzi baziye ngaha reka rero tubiyage twese hamwe turondere umuti hamwe umuti wahe huwe kuva baje ngaha ni ngorane gusa oya muhehe nawe Muhehe oya nawe.
ingorane si abo bene wacu nibonyene bataraza ngaha hari ingorane nk'izi twari bwabemwo Umviriza ndakubarira.
Unumviriza iki?
ahubwo ingorane ni ikibanza cyatubanye gito gute nibagendere none se wasubye caza Umviriza ndababwira nibagendere icyo niyumvira Eh.
nicyo gituma ndababwira ntitubiganire Eh.
hanyuma turonderere hamwe inyishu Eh.
ehe basi ndabereye Eh.
igabure abagabo bararane ukwabo tubwire iki tukisabwa twumve uti uti umviriza ndababarire Eh.
tekana banza mutekana Eh.
ehe basi ndabereye Ehe.
twigabure Ehe.
abagabo bararane ukwabo abagore n'abakobwa n'abana nabo bararane ukwabo yampaye inka eh, weho ntuje
none basi abatabishigikiye namwe nimutange ivyiyumviro Tora ngaho.
tanga ivyiyumviro hemwe
Gasa, mwembe mai. Aya. Gasa nokomora bwana.
ashaka ushire ko zosana cwanoba John Jewe gasa.
aha no kwita cyo hanoba
Aki akana gwe muzungu.
zana nirira
Akana gwe muzungu.
ya kandi mengo bibi ntirasohokana bibi mengo ntirasohoka
Wow. Chushi hazos.
wa mungu ndakeye Azose.
urasubiriye kuntsinda ndakeye Eje. Tubanyita metre.
asha john canga indindira imwe ndakwereke mbanze ndagukosora Sha.
canga ngaho ndakwereka nkwereke Rena tokiri musi wose we ntotsinda wewe.
ntawewe we canga gusa ndakwereke Eh, mbe nyine uyu munsi ntuzura ukazera kuri izina Oya. Umunsi nasabye karikipirasiyo. Eh, ahubwo nyene.
Eh.
Uzinyibutsa.
cagute Ndagufinze umuntu twahuye mu gitondo ngiye ku kazi.
bebasha ninde Eh, zibera.
aho ushaka gushaka ukiga john Sa? Niki kucibishavura.
uriko urambwira mama ko mwahuye kandi uzi neza ko ntazosubira kumubona
mbe mvuze ngo nde yo mbabarira mbabarira ni ukuvu- nashaka kuvuga kadede niyo twahuye gaso no kuri pardon pardon pardon pardon yo pardon from mbabarira wangu Na- nagangabutse basha kadede twahuye kweri kandi waragukumbuye sana eh eh mm.
none ga gaso nturumva ko usubira muhira kwa kadede john nimba nakuremereye ukaba ushaka kunyirukana ngaho iwawe bimbwire neza ndakubvireho Oh, gaso oya ntabwo utahura ibyo ntakubwiye aya ushaka kunyirukana bivuge ureke kwitwaza ngo kadede arankumbuye nzogenda mfenyerera n'ubundi naramaze gupfa ntacyo nkibereyeho
basi nakubwire Urumva icyo gaso kurambwiye?
ni ukuri ni ukuri ni ukuri nta mugambi n'umwe mfise wo kwirukana ngaho iwanje gusa nyene urabona ko hariko haregereza gutegurwa urubanza rwo guca ku mazi eh? ariko ndiyumvira ko petetre vyaba vyiza usubiye kwa kadede eh? mugategura urubanza nawe uri muhira oh yashaka wigereza aho numvise umvise ntimumbabayeje none ubwihega gaso gaso gaso ndeka ngende nzomfenyerera n'inyoni zirabayeho zitagira aho ziba gaso gasore garuka garuka
nuko rero umuhwanyi kibirengeye kizima wumva amaborogo y'abana bawe wakwambaza niwe wo wavuze ngo abarushe nzobaha uburuhukiro abashonje ndabahaze kora ibitangaro umana tsinda inzara tsinda shetani tubisabye tukwizigiye
urakoze muvyeyi hanyuma rero muhehe ego papa cumi mugume musenga kandi mwizigiye ingorane zizohera twehongira ngo n'imana yaratwibagiye kuva haje izindi mpunzi hoho yewe n'ibyahuha bigiye guhuhuka
muhehe Sa- none burya sa- amajambo twakoresheje mu gisabisho wayategereye neza ego ntumvise ko mwadusabiye ngo imana idukure muri ubu buzima bubi bwo mu ikambi ariko rero ngo uza gutsinda umurwanizi araheza akabanza akamenya niyazanana duhangatse mana burya ngo hari abana b'umuco shetani yama ihakebeba irondera kubakwegera mu mwijima imana idushobotse muhagabire satani yamaze kudushwaramwo ngaha mu ikambi yihwinyitse mu bana b'umuco nk'ingwe yibundiye umwagazi
mugabo sinahuye nka neza
bajya abantu baheruka kubazamwo mubitondere cyane kuko ntimuzi iyo baje bava n'ibyo bahoramwo barya ntimusa ubu mwebwe mwaramaze kwinjira mu muco w'imana nayo barya bavuye mu mwijima oho none gapapa cumba dukora iki eh twongeze amasaha y'amasengesho ni ugusenga cyane ariko rero cyane cyane mwirinde kuba kumwe nabo mubigire kure tubikore gute eh? none twobigira kure gute kandi bamwe bamwe turarana no mu mahema oya oya oya oya oya oya umuco ni umwijima byo kwigira bihura bajya buzuye amadayimoni mugahirahira mukabajamwo bazoca babandukiza mugware mugesere mana dutabare dutabare mana hari ibintu byinshi mugiye kubona bihinduka hamwe ikambi hazokwaduka ingorane z'ubwoko bwose bitewe n'impemu mbi ziri muri bajya abantu ipfa uswaganiriza hiyo
akoko kavunduritse muhe ibyo nibyo yama ariko arabahenze reka hanabumvirije kera tewesha ugomba gufatira imana mu gahanga aha shana ugusengera imana igashe kukwikiranye murabosa ngo nitwegera abandi ngo buzuye amadayimoni ahubwo hari abaneza ko atari we wuzuye uburozi bw'urwabo aho wumva utaniye
basirya muntu yicaye mw'ibarabara nini ehe ni gasore mama ya gaso namakika mugabo ko waje kwicara mw'ibarabara wenyine
gwaga ndagusabye wibandanize iyo wari ugiye jyewe undeke eh shuwa ndakure kusigare muri aka gahinga kanyagaye nande wenyine mu- muri uyu mugoroba muhungu nibiki ariko mbarira nibiki ga mugabo ahubwo rero reka nicare imbere umwire neza sinkumva iruhande oya nukuri mbarira eh basi banza usome kuri kano gacupa kugwagwa nari ntanye ngo nje gushoza kwirasiyo oya ntacyo urakoze kabasi je ndakisomera niwashaka u- urakira usomeko none vyagenze gutega muhungu ko naheruka uri kwa john none ga data wanje ko ntakifisi yonja nzogwa mu nzira ntogwe n'ibiguruka yo hm, rega burya shasi bose batahura umu- umubabaro wo kubura uwawe je ndabizisha iyo nda nanje narayirayeko ndibuka agahinda nagize igihe mu byaranje gisheshe bamwica ndakubwira ah- ahubwo reka mbere ndabireke n- nukubyibuka n- numva nose
bwa wundi nawe warababaye reka reka reka sigaho harya rero abantu baragoye muhungu ntuzobona biyirisha ngo uje narwo ngo ngo musangiye umubabaro abanamba bitondere barya bose rero wabona baza kugandara biririsha haya wibaza ko aribo bose bari bababaye n'urupfu rwo rwa nyoko wawe Hmm.
none hajya muri bajya nyene harimo n'abaje kugu kubatamba ku muvyimba biririsha naho kumbe bariko baratwengera mwijigo none wowe ubizi gute ngo ndabizi gute shuwa mbe ntiwosanga n'abishe nyoko wawe bari muri barya nyene baza biririsha sa aha abantu shani babera hino gwaga usanga hari ico wowe uzi kubishe mama ekweba mbwira je nzokwereka ico nikorera mbwira shaka kanda gusaba mbwira abo bagesera je tuzokwihurira oya ntaco oya ntaco reka reka ndabigusabye nukuri Oya, nyamuhanzi ntaco.
wambwire nukuri humura oya oya reka ntaco reka ntuce ugomba kwihuta ni ukugenda buke buke none hoho urabazi basi uraza bishe mama gagwaga
bakunzi b'igikino murikira ukuri reka tugarukirize ngaha izi nkuru z'abanyabugo n'abanyarusangi tubandanirize ku ntererano mwatanze ku gice giheruka ariko nk'uko mubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe muhehe kuva haboneye izindi mpunzi z'abanyarusangi zije kubana nabo mu ikambi afise ubwoba ko n'ivyahuha bigiye guhuhuka none ubwo bwoba afise bumutumye yiyumvira ko abanyabugo bafise umugambi wo komora abanyarusangi bose ibugo kandi atacemeza mumubwiye iki uyu munsi duhere kuri Lionel w'igitega yagize ati muhehe ntiyarakwiye kwiyumvira ko bagiye kubirukana utazi igituma bugaye rirya kambi ngo ahubwo yarakwiye kumviriza impanuro za funderi ngo akakira bagenzi we mu kurindira icokogwa iyindi ntererano ni iya sadoki ngendakumana wo mu rutana yagize ati muhehe nafute mu mutwe kwama yiyumvira ibibi ku banyabugo ngo kuko kwibwira niko kwihenda uguca yibwira rero igituma bugaye ikambi birerekana ko yamaze kwishiramwo abanyabugo bose nabi ati vyiza nuko yoheba iyo ngendo ngo n'ayahandi ho izomushitsa habi tuje ibihinyuza mu ntara ya muyinga aho marie louise agira ati muhehe ntiyarakwiye kugira ubwoba ngo na kare basokuru barayamaze bati agasato k'imbaragasa kifuka batanu tubandanirize ku banywanyi bacisha ubutumwa bwabo ku muhora wa whatsapp aha turavuga nka martin nazwe agira ati ico nobwira muhehe ni uko yorindira amatohoza y'icatumye hafatwa ingingo zo kugara ikambi rya bene wabo ngo kuko ishobora kuba yugawe ku mvo zumvikana wundi munywanyi ni aristide niyongabo w'imuyinga yagize ati muhehe nareke kwihinyisha mu bintu ataramenya neza ngo amenye ko ibyo ariko ariyumvira wosanga atari vyo ngo vyiza rero yogabanya urwanko ngo kuko umuntu ni nk'uwundi uwundi ni ndayishamize jean baptiste umwigisha w'ikigoti muri komine buraza yagize ati muhehe nareke kwegeka akabi ku banyabugo ngo bashaka kubomora atavyemeza afise ngo namenye ko kwiyumvira nabi abandi atavyemezo bishobora kubakomeretsa turangirize ku banywanyi bacishije ubutumwa bwabo ku rubuga rwacu rwa facebook aha turavuga nadia niyo mwungere w'ibururi yagize ati muhehe nomusaba ko yobanza agatohoza neza akamenya icatumye hugagwa rirya kambi ati ikindi niyikuremwo ivyiyumviro bibi bituma ahinduka akagira urwanko ku banyabugo habyarimana alex nawe bugendana yagize ati muhehe natsinda ubwoba bati kenshi na kenshi iyo umuntu atewe n'ubwoba biratuma yiyumvira ukutariko canke agakora ibitari vyo ntashokeye rero yibaza ngo ivyo yiyumvira ngo ni ukuri atacemezo afise ngo kuko vyotuma akora ibitari vyo turangirize kuri gakiza edi agira ati muhehe kuba yaragize ubwoba birashika ngo kuko ingoma yagukanze irahuhuza ugahunga ngo nabanze amenye icatumye yugagwa ngo hama babone aho bohera mu kwirinda ivyotuma n'iyabo yugagwa reka tugarukirize ngaho izi ntererano zanyu twongera dusaba imbabazi abo tutashoboye gusomera ubutumwa kubw'akanya katubanye gato bire ni wa mwanya tubasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira mugenzi wa muhehe niyihanganiye inyigisho za papa cumba zo kuremeka ibibi abandi ngo bacanishemwo none ubwo ntiyakoze amakosa mu kubahuka kuvuguruza umurongozi w'igisabisho ukaba wifuza kwishura kuri ako kabazo rungika ubutumwa kuri izi nimero arizo mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu canke mirongo irindwi na gatanu amajana umunani na mirongo umunani n'umunani amajana icenda na mirongo itanu eka no ku wufise whatsapp akaba yifuza igikino murikira ukuri narungika ubutumwa kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu aheze yironkera igikino kundwi kundwi turangize rero tubibutsa ko cari igice c'amajana atanu na mirongo ine n'icenda muri rwa rukurikirane rw'igikino murikira ukuri murakoze naho utaha
cari igikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na rabenevolenshi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dushimiye bagenzi bacu ba la benevolencia n'abanyamakuru bacu fidelite ishatse na jean bosco ndarurinze namwe mwese rwose ndabashimiye cyane murakarama